или Низ de América. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 n'imetero 20 mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese voa radio yacu hamwe no ku kibanza cacu ca internet ari adrese yaho wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu vya afurika yabaye ku munsi w'imana itariki icumi z'uku kwezi kwa kabiri addis abeba ku mugwa mukuru w'igihugu ca etiyopiya umuyobozi mushasha w'uwo muryango ku rwego rw'abakuru b'ibihugu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ni perezida w'igihugu ca misiri abdel el sisi inyuma y'uko atowe yatangaje ko mu kiringo ciwe azobandanya gukora kugira atume amahoro n'umutekano bikomera kurushiriza muri afurika mu buryo burama kuva uwo muryango ushizweho igihe witwa ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika oyuwa mu mpfunyapfunyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu n'ibihe iryo shirahamwe rimaze n'ibihe iryo shirahamwe rimaze gushikako mu vyo ryari ryishinze n'ibihe bitashitsweko ibihe bibazo byahabaye nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Frederic bamvuga inyumvira yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubirigi na Lionel Remesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji mpuzamakungu ari muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika batumire ndabaramukije
amahoro neza amahoro uh, twitegereje umuryango w'ubumwe bwa afurika kera yitwa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika uyu bukaba ari union africaine muri rusange murabye ukugene iryo shyirahamwe rikora n'iryari imbere yaho umuntu arabye ibibazo byugarije akarere ka afurika mufatiye no kuri iyi nama ihejeje kurangira aho perezida mushasha yatowe kuyobora iryo shyirahamwe ku rwego rw'abakuru b'ibihugu lcc avuga ko azoshimika ku mutekano n'amahoro mubibona gute mufatiye kuri iyo nama mutangure frederic bamvuga inyumvira
murakoze mbanze ndamutse abariko baratwumviriza bamenye ko turi hamwe muri kino kiganiro hanyuma duherekezanya gushika dushike mu mpera yacu umuntu rero yishyuye icyo kibazo ejo bundi iyo nama bwa mbere ni inama zisanzwe iba nk'izindi na cyane cyane aho idasa n'izindi uko kwari ukubisikanya hagati ya perezida paul kagame yari asanzwe arongoye iryo shyirahamwe hanyuma hanyuma akayihereza umuperezida wo muri egypte mu misiri kugira ngo arongore ubu iryo shyirahamwe uwundi mwaka umwitwarariko baberekanye ni umwitwarariko ujyanye n'uko hari umutekano muke mu bihugu byo muri byo muri afurika urabye ibibazo ngaha muri hagati muri afurika yo hagati ukaraba muri za somaliya ukaraba muri za santarafurike ukaza i burundi ukaza muri congo ukabona hagati y'u- ya rwanda na kongo hagati ya kongo n'ubugande hagati ya kongo n'uburundi eh, ya- tutibagiye muri za cade hose muri za nigeri za niger muri libiya eh, na niwe ndondagura ngo muri ibyo bihugu byose urabona ko ikibazo cy'umutekano ni ikibazo uyu munsi eh, kiriko kirageramira ubumwe bwa afurika intumbero ya mbere y'ubumwe bwa afurika kera kwari ukurondera ingene bikura ko eh, ababacinyiza ni ukuvuga icyo bita dekolonisation aha twavuga ko mu bya politike mu bisanzwe ibihugu nka byose byikukiye bikukura bikikura ko bakava amahanga indi ntumbero ya kabiri kwari ko bakomeza ubumwe hagati yabo Eh, ubwo bumwe bwarerekanye kubera ko barashoboye gushinga urwo rwego ndetse rwahindutse ko mwabivuze ukava ku kuri aho rwitwa eh, organisation de l'Un- de l'union africaine uyu munsi de, de l'unité africaine uyu munsi akaba ari eh, iba, eh, ah, l'union africaine eh, amajambo ni nk'amwe ariko icyo bagamije kwari ugushyiraho ubumwe kandi urabona baragerageje kubaho bareha n'inzego hagati muri bo Eh, Yego.
hanyuma ikindi bashaka gushimikira ko eh, kwari uko bagira eh, eh, ubumwe bwa politiki n'ubumwe bw'ubutunzi ndabyo ubumwe bwa politike baragerageje mugabo urumva si ivyo eh, ariko ubumwe bw'ubutunzi ntibuboneka nka neza uyu munsi rero ukabibaza uti none ubumwe bw'ubutunzi bwo buzoza ryari uyu Yego.
munsi twaciye hazamo ikindi kibazo eh, kivuye muri afurika nyene ni ukuvuga umutekano muke mu bihugu bitari bike byo muri afurika ego eh, tubandanye Eh, nawe Lionel Remesha eh, umushingantahe Frederic bamvuga inyumvira aravuze ko ku vyerekeye ubumwe ku bijanye na politike ko bagerageje ariko ku bijanye n'ubutunzi n'ubudandaji kikiri kibazo we wakurikiranye ivyerekeye ubudandaji eh, ni ikihe kibazo nyamukuru ni ikihe kibuza ko eh, ubwo bumwe ku bijanye n'ubudandaji n'ubutunzi eh, bwibonekeza eh, mu buzima bw'abanyagihugu muri Afurika
Ego icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko ah, igihe mwabuze igihe ah, uyu yatangura icyo bashigikiye ko cyane kwari ukugira ubumwe n'urunani hamwe mu bihugu cyane cyane kubera ibihugu byinshi icyo gihe niho byari bigicikukira ariko hariho ibihugu byari bigifise ingorane mu gihugu cya afurika y'epfo hanyuma mu nyuma ariko muri icyo gihe ububasha mu bintu by'ubutunzi ntibari babishitseko cyane kiretse eh, mu- mu gihe mu myaka mirongo umunani harabaye ibihugu byinshi byaragize ingorane mu nzira z'ubutunzi hanyuma mu myaka ah, mirongo umunani haratera ah, n'inzara mu bihugu bitari bike muri afurika icyo gihe rero niho baca batangura kugira imigambi yo kwiyumvira uko nyine bogira ah, iterambere hanyuma bagafashanya ariko eh, harabaye inzitizi zikeyi kubera ah, urabye ukungene ah, africa union ukungene amahera bakoresha y'imigambi ukungene bayaronka ava mu mu mahera ibihugu bitanga rero ugereranya um, african union hamwe na ni- n'ishirahamwe ry'abanyaburaya ishirahamwe ry'abanyaburaya ico barushije nuko bari bafise barafise banki uh, ijejwe kuzana ubutunzi um, mu- muri mu- mu bihugu vya buraya mu, mu nzira zo kuronderera akazi uh, abanyagihugu babo hamwe no kongereza um, u- u- ubutunzi bw'ibihugu byabo iyo banki rero ntikoresha amahera y'ibihugu by'abanyaburaya ahubwo isaba amadeni ah, ku isoko pu- mpuzamakungu aho amadeni ah, agirirwa hanyuma ayo madeni akaba ariyo bakoresha muri iyo migambi Ico- ico kintu rero nico ah, ishyirahamwe ryo muri afurika ah, bati- batagize eh, ico gihe ariko ah, uravye mu mugambi mushasha bashyizeho w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu barashyiramo ko uyu mugambi bazoba bawushyitse ko icyo rero nicyo cyabaye intambamyi mu nzira z'ubutunzi reka turaza kukibandanya icyo kibazo turakibandanya cyerekeye uburyo umuryango w'ibihugu byo muri afurika ufise mu kurangura imigambi yawo reka tuze ku mirongo ya telefone dufise emmanuel emmanuel uratwumva
ndabumva ndabumva irindi zina aho uri ikibazo intererano
yitwa Emmanuel Musangafura mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza
mufise ikibazo iciyumviro
icya mbere ndabanza gushima uyu muryango wagiyeho ukenewe uretse yuko intego nyinshi zawo zitari zagerwaho hari kominikasiyo y'ibihugu bya afurika bikiri hasi gusa ubuhahirane ntabwo twibaza impamvu twajya muri erope twajya muri usa n'ahandi kuba twashaka ibyo twagakuye muri resosi yacu nk'abanyafurika aba rero igitekerezo cyanjye cyangwa se n'ikibazo nabaza nkibaza ngo ese nk'iki kinyejana turimo muri tekinoloji nk'amateka ya afurika tuzi koronayizedi n'ibihugu byinshi byo muri eropiyani ese ubu koroni buri noneho mu rwego navuga ngo ni tekinoloji ninakora icyo igihugu cyitwa wafuru kuri njye kinsaba sindi bubeho nkibaza ngo iki cyo nk'abayobozi batandukanye b'uyu muryango ndetse n'abakuru b'ibihugu bya afurika byo barabitekereza nk'iki murakoze murakoze umwishyure frederic
numvise ikibazo ni ikibazo gihambaye cyane ubwa mbere kuri iki kintu cy'ubutunzi maze nshimikire icyo kibazo kimwe numvise kitavuzwe ikibazo cy'ingene ibi bihugu byinshi urabona harimo byinshi bitwarwa byatwarwa n'ubufaransa ibindi ubwongereza bubirigi budage n'ibindi kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana mirongo inani n'icyenda aho rwa ruhome rwo muri mu budage rusenyukiye harabaye intumbero nshasha amafaranga yahora ahabwa amaleta araza guhabwa amashyirahamwe y'amamilitinationale rede icyo bita rede militilaterale ayo mafaranga ayo mafaranga menshi yaje muri ibyo bihugu mbwa burambye ingana yakoreshejwe ntiyakoreshejwe icyo yabwirizwa gukoreshwa usanga ayo mahera yagiye mu kaguru k'abantu cyangwa yagiye mu minwe y'umuntu kandi ibyo bihugu byo muri afurika nta na rimwe byigeze bivuga biti genda kugira ngo abanyagihugu bacu batere imbere ayo mafaranga tuyabahe baheze batere imbere wasanga ari abantu batwara biteza imbere icyo ni ikibazo kitigeze kivugwa ngo kijye habona kandi gitorerwe umuti kuri ibibazo bya tekinoloji uyavuze urumva uyu munsi bya tekinoloji uburyo bukoreshwa cyane muri tekinoloji buva mu bihugu by'iwacu kandi ubwo buryo burajyanwa bugahingurwa hanyuma bagaca batuzanira tugacika isoko ari twebwe twabwirizwa kuba amahinguriro tukaba n'isoko urumva rero dusimba igice kimwe cyo kujya kujya gukoreshwa nk'abakozi kugira ngo turonke akazi kandi dukorera iwacu hanyuma ibyo bintu bishorerwa iwacu ntabwo bishorerwe no hanze urumva icyo ni ikintu mbona uwo muntu avuze gihambaye cyane kandi abakuru b'ibihugu muri afurika baburizwa kwitwararika rwose ni kuki mu by'ukuri uburyo bw'iwacu mbwa ugasanga ducika isoko gusa kandi ugasanga ahubwo kugira ngo babitware babitwara kuko aya maleta bagerageje kuyavuna inkokora kugira ngo babitware atacamira afurika rero abakuru b'ibihugu babwirizwa kwicarira ku kuntu ubutunzi afurika ifise babwirizwa kubukingira hanyuma bagaheza bakaganira n'abo banyaburaya ingene ubwo butunzi bwanira ingene kugira ngo bugirire akamaro abanyafurika hanyuma n'abo bantu babukenera muri ibyo bintu barimo barahingura by'isi baje babikorera iwacu badufasha hanyuma duhoze tuganire nk'abangana bataza kutunyaga mu bundi buryo bica bituma koko baguma bari hejuru yacu kandi twitwa ngo twari twikutiye yego dufise kandi thomas thomas uratwumva halo thomas uratwumva
ndabumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ndayishimiye i bujumbura ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro uterera
yewe ni nk'ikibazo kivanze n'icyiyumviro kuko turabye imiryango myinshi irashingwa ukazaho ngo uno munsi ngo ni ubumwe bwa afurika ngo ni ngo ni ubwa afurika y'ubuseruko ariko ubirabye intego nyayo ugahura umenga ni ukwiyegeraniriza ubutunzi gusa abategetsi mugabo ugahura ntibitaho iterambere ry'igihugu muri rusange rero twagomba tubaze tuti none iri iterambere babona bariko barakurikira ni irihe mu gihe hashobora kuba nk'igihugu kigatera nk'akaduruvayo ku kindi gihugu kikajabukana n'abasirikare mu kindi gihugu canke kigateza umuduruvayo mu kindi gihugu canke hakazana n'ibintu by'inzankano hagati y'igihugu n'ikindi mugabo ko karere ugahura naco kabivugako kugira gasukemo marisi narinzi yuko umuntu yabaye nk'umushinga ntahe mu rugo ategereza kwamama abana biwe bariko baracanamwe rero ahanini ndiko mvuga ntumbereza ku kibazo c'uburundi n'u rwanda hama hari indoge amajambo guterana amajambo buri mwanya mubu ugahura umenga akarere ka afurika y'ubuseruko inyo afurikeni ukamenga vyose ntaco babivugako twe duca tubona umenga iyo miryango ahubwo ni nk'isoko abanyaburaya bacamo kugira birondera ubutunzi muri afurika twe niko duca tubibona murakoze reka lionel abishure
ego murakoze cyane kuri icyo kibazo mumpaye ego mu nzira z'ubutunzi ikintu nyamukuru cama gikomeye ni amahoro n'umutekano mu bihugu byose iyo hari amahoro n'umutekano niho ibikorwa biboneka n'umuntu afise iciyumviro agashobora kugikora mu mahoro kandi hamwe n'abagwizatunga icyo ni ikintu baraba kuko ahantu hari amahoro n'umutekano harazimbuka kugira urudandazwa iyo igihugu icyo ari cyo cyose ku isi kigize intambara cyangwa kikagira umutekano muke ibintu birazimba cyane ku makompanyi iyo azanye imitahe yabo kuko ama asiranse yabo araduga ku buryo ntibashobora kuhakorera ibyo nabyo bigaca bizana ingorane nyinshi gusumbya kuko iyo amahera ataje ubukene buraza hanyuma iyo ubukene buje ingorane ahubwo zica ziba umurengera iyo hari ingwano ingwano igakomera ikintu gikuru ni uko abantu aho bari hose bakwama biyumvira umutekano kwiyumvira gukorana hamwe reka n'ayo mashyirahamwe amashyirahamwe nayo ukungene akora arongera agasonera n'ukungene imibereho y'ibihugu ku buryo hari ibyo amashyirahamwe ashobora gukora ariko kugira abishike ko ibihugu biteza kubifasha nabyo ibihugu si ibihugu gusa ariko n'abanyagihugu iyo nk'igihugu cy'ubumwe bwa afurika iyo babuze ubumwe bwa afurika aho ni ku ntumbero nini ariko ikintu gikomera hatangura ubumwe mu miryango y'abantu hatangura ubumwe mu bantu abantu iyo hari ubumwe mu gihugu abantu bakorana hamwe bafashanya bacungiranira umutekano ntihagire ugira ingorane cyangwa ugirira ikibuyundi aho niho igihugu kijya hamwe hanyuma abantu bagakora imigambi iteza imbere iteza imbere bose icyo kintu kikaba ari ikintu gikomeye cyane ibihugu bikwiye kuza biriyumvira ariko cyane cyane si ibihugu ni cyane cyane n'abanyagihugu abanyagihugu icyo kintu ni ugufatana mu nda abantu bakaba baharanira amahoro ntibyoroshe guharanira amahoro ariko ni ikintu umuntu wese aba ari ahari hose ateza kuba yiyumvira kubera n'icyo kizana n'ubutunzi murakoze dufite kandi desire desire irindi zina aho uri
ni mukundwa ndi bujumbura ufite ikibazo ufite icyumviro
yego ni icyumviro kigomba kuba kirimo n'ikibazo
yego
nagira mbanza nkenguruke ko mwashoboye gutunganya ikiganiro kiryoshye cyane nk'iki kigomba kugira icyo kitwigishije nk'abanyafurika muri rusange n'abarundi ampatikiriye ni ukuvuga ko ugaragaje kumva iniyo afurikani ni ukuvuga ubumwe bwa afurika hajya guca wibaza ibibazo byinshi mugabo none usanga ni ukuvuga iniyo y'igihugu kimwe kimwe gusa nisha nibaza mbega mbega abatanguje ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika by'ukuri by'ukuri tutari ko turabeshanya ihangiro bari bafite baba barashyitseko kuko igituma mbaje gutyo onye ndibaza ati mbega byaba biva ku ki ko aho usanga ibihugu byo muri afurika bo nyine ubwabo aribo bari ku isonga bari ku ihangiro ryo gusanga ibyo koroneka muri afurika ari bagira mu ruhara kandi bumva ko bagize ishyirahamwe ryotuma bagirana imigenderanire myiza hagize ikiba nabi mu gihugu cya kiriya bakagomba gukorana bakarondera umuti icyo kibazo mugabo urumva bivuga ku majambo ngo ubumwe bwa afurika iyo igihugu uragihuye n'ibibazo bwa bumwe bifuza gushyira hamwe ugasanga biragorana njambaza rero mbega none uno munsi mubona iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rimaze iki ku bihugu bimwe bimwe muri muri afurika ugiye kuno kuraba usanga hariyo amatati bya politike ugasanga hariyo amatati aturutse ku biringo abakuru b'igihugu bamwe bamwe usanga bagomba kuba bahagarara ko mugabo ryashyirahamwe uriyo kuza kugira ngo rifashe gutora umuti ibyo bibazo ugasanga ahubwo mbere niwe wari nyayabazana kuko ibihugu bimwe bimwe ugasanga ngo yego igihugu kirigenga mugabo barashyizeho icyo kintu rero mbona ko aho baza barasambaza abantu igihugu cyose cyo kwigenga maze hakaboneka uko gikora kisunga amategeko mpuzamakungu mugabo cigenga kaho cyitwa ngo kiri mu bihugu by'ubumwe bwa afurika ikindi nacyo mvuga nti nokenguruka naho usanga rimwe rimwe ayo mashyirahamwe ashashora amaze ubunoga nk'ishyirahamwe bita sedeyawo sedeyawo umenga ni igihugu nihenze ni ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika mu burengero turamaze kubona ko iryo shyirahamwe ubwaryo rishobora gukora hamwe mu byo mu ihangiro ryishinze turamaze kubona ko umenya rishobora kubishikako kuko hari aho usanga abakuru b'ibihugu bo mu iryo shyirahamwe bigize kagarama ruganda ugasanga ibindi bihugu birafatana mu nda bikavuga bati oya uyu mukuru w'igihugu ariko aracinyiza bene igihugu biyiwe reka tumukebure bibaye ngombwa mbere karashyigikira n'abanyagihugu babona ko ak'igihugu ariko babajyana mu nzira zitari yo uwo mukuru w'igihugu akahakuba mbega afurika mu buseruko yo nka yoyo imaze icyo ugiye kuraba ku bw'umwihariko hamwe na afurika muri rusange murakoze murakoze cyane mu mwishure frederic
ndamwishure ariko kandi mbanza kwishura uwarabanje kuvuga mu kanya avuze ati mbega yakoma bahindagura amazina ati ukaraba uburyo baguma barundarundanya bo nyene tukaraba induru ziri mu bihugu hagati ati ni kuki tubonye nk'akaruru rwanda n'uburundi ati ni kuki tutabonye neza tutabumva neza aho ubumwe bwa afurika buba buhagaze nkaca ndagifatanya n'ibibazo bya desire asiguye neza avuga ati none ko mbona ubwo bumwe bwa afurika buhari haheze iminsi intumbero bwari bufise bwarayikurikije ati mbe none icyo bashaka gushika ko mbona induru za politiki zibandanya izifatiye ku mamanda ubwicanyi induru ati mugabo waraba nka za yawe ukabona ko bafise bafise ingene batumbereza ibikorwa kandi bagakora ukabona ko bavuze bati umukuru w'igihugu naka nama muri gambi umukuru w'igihugu yarigize ibyo ashaka aratsindwa amatora nyuma agerageza kuyahindura abakuru b'igihugu barajya hamwe bati oya genda hari mu gace uraba aha muri congo uwatsinze si we yatwaye hatwaye utatinze ku mayeri bose babibonye ndetse n'ubwo n'abo bakuru b'ibihugu baba muri ubwo bumwe bwa afurika bari bafise urugendo rwo kujayo bumvise batanzwe n'iyo sentare irabibuzwa nshingiro baca baraheba bararekerana aho kubandanya inzira bari bafise bisigure yuko nk'uko uyu muntu uyu desire abivuga mu by'ukuri bari n'ibibazo cyane cyane ngaha muri umwe aha muri kano muri ibi bihugu byo muri aka karere ibi bitanu bitandatu byari bihari bihari uyu munsi kandi nirasaba kwinjira ibibazo ni ibihe ni uko ibihe by'amamanda barabitinya kubikora kubera ko bose baravuga ngo reka ngo dusonere ingene ngo bariko ngo inaka bariko barigenza muri icyo gihugu ngo batugire ngo tubareke ngo bigenge mugabo uko kwigenga ugasanga nibyo bizana izo nduru mu bisanzwe bari hamwe kandi nk'uko yabivuze babwirizwa kwicara bakavuga bati ibi bintu wowe nabwo uri kuragira bizotuzanira akarambaraye natwe urabona nko mu burundi habaye induru urumva tanzaniya ironka impunzi u rwanda ruronka impunzi ubuganda buronka impunzi kongo ironka impunzi zambia ikaronka impunzi z'abarundi kubera iki kubera ko ibyo bihugu byose kandi buri muri bwa bumwe bwa afurika kuki baticara bati igihugu cyama kizana induru imyaka yose reka turabe igituma biva kuki bakiga icyo gituma bakagitorera umuti bakacegamika ngaho kikaba nyezi aha muri eyase uribuka ko mu mwaka w'ibihumbi icyenda na mirongo icyenda n'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri urabona nyerere akiriho nta nta yasi yari bwabeho ariko kubera ijonja ryiwe yarafashe gutora umuti ikibazo cy'i burundi turaronka amasezerano amasezerano yagize akamaro yerekanye yuko by'ukuri amasezerano yaje hari hageze ni kuki uyu munsi ubumwe bwa afurika budashobora gutora umuti w'ibibazo biduhanze ni kuki eyase idashobora gutora umuti ibibazo bihanze ibihugu turimwo kandi abandi barerekanye akarorero ko bishoboka ugasanga rero mu by'ukuri ubumwe ubumwe bwa afurika buriho n'ibyo bya politiki birumvikana barafise icyo bariko barakora mugabo urabona ko tukiri inyuma cyane na cyane cyane mu kwigora bagatora umuti nyawo ku bibazo ibibazo bihanze ibihugu bigize uwo muryango kuko baticaye ngo bavuge batinda twicare tutidigadiga twibabaze turabe twumvirize n'abanyagihugu b'ibyo bihugu reka se kuvuga abanyagihugu abakuru b'ibihugu gusa bari baza barahura niba bagirana amankete babaze mu bihugu kanaka ingene abanyagihugu babibona hanyuma baheze bavuge ibyo byavuye mu bihugu n'abanyagihugu umukuru w'igihugu kanaka akanaba nyine akumvirizwa n'abanyagihugu n'ibyavuye mu banyagihugu bikumvirizwa reka tubandanye imiti ikaboneka yego dufise ku murongo wa telefone kandi Louis Michel uratwumva
ndabumva muraho muraho uri he
ni mu rwanda hagati ikibazo intererano
ni akabazo mfite yego ndagira ngo mbaze nshime african union kubera ko ari ikintu yerekanye ejo bundi mu matora yo muri congo yaravyerekanye kuko bari bakoze inama uzi ko muri congo byari byatangiye gusakuza ibihugu byo hanze byatangiye gusakuza bishaka kunyuranya n'abanyekongo ubwabo kiliziya gatolika yo muri congo yari yatangiye guterera hejuru ariko inyo africaine yerekanye ko hagize agakopuro ishobora guhita yenterivena ako kamwanya ni kudo shapo rero hanyuma hari icyo yongeraho mbabazi muri mirongo icyenda na kane twari dufite umuryango witwaga oyiwa organization de l'unité africaine umva iryo zina bumva iyo nyito ariko muri azi icyenda na kane mu rwanda ibintu byahabaye hapfuye abatutsi barenga miliyoni iniyo africaine ihari rwose koko akabazo buriya iniyo africaine ntabwo yadutereranye akabazo ka kabiri ubu koko ntabwo oyiwa oyiwa niyo mvuga ntabwo yadutereranye akabazo ka kabiri buriya iniyo africaine noneho koko izanye ingufu zimeze zite kugira ngo hatazagira igihugu cy'umunyamuryango wayo cyongera kumara gusenya ukuboko rwawe rwasenyutse icyo gihe barebera murakoze cyane murakoze murakoze turabashimiye ko ari ikibazo cerekeye ibya politike frederic mwocishura muri make
ego urumva ibara aho ryagwa niyo afurikene oyuwa yari harya yari harya icenda na kane kandi na na nations unie yariho ariko urumva ni ikintu cerekana ko mwene ayo mashyirahamwe afise intege nke mu gutorera umuti ibibazo ibihugu biba bifise by'umuryango ibyo si iby'imbeshere ni ibintu biboneka uti none iyo iniyo afurikene avuze ati kudo shapo nari mujya kuvuga yuko ahubwo bari bavuze bati twe turagiye hariya kinshasa kuvuga yuko tutemera yuko utatsinze amatora atwara ariko koro kontineri yacu iravuga iti uyu nyene kisekedi niwe atwara kandi bavuze ko hatsinze fayuru kandi baravuga bati turasanzwe ibyo byose bihagarare tuze kuraba ibyo aribyo ariko barabirenga ko barabandanya na niyo kudo shapo we ayikuye hehe rero nkavuga nti burya turabye ibyerekeye ibikorwa ntawovuga ngo iniyo africaine na n'iyi n'iyi n'iyi oyuwa ngo hari ibintu bitandukanye kanini amazina yahindutse mugabo amapolitiki usanga ari amwe ejo nibaza ko nibuka ko ari ikibazo agatabo bari basohoye kajyanye na politike na demokarasi nyine yocinga imizi biciye ku matora ariko karabwene ako gatabo atabakemeje ibihugu ntibyakemeje kubera ko demokarasi babaza kubera ko amatora asaba yuko abantu be- bagiye mu matora abatsinze aribo batwara Muga- nubwo bataba bafise inguvu zi- baka- ba- ba- inguvu zihari zikaba iz'igihugu n'izibiza abantu icyo ni ikintu kiboneka cyane yuko dufise ibibazo bihambaye kandi kubitorera umuti sindabizi yuko ari ejo ngira ngo tuzotaba tu- tugenda turatera imbere buke buke ariko mu by'ukuri sinavuga ngo hari ikintu kiboneka cyahindutse ni nacyo kimwe kuko ibibazo nabariye ko ari byinshi cyari ibibazo by'intambara ibibazo by'indyane mu, mu, mu, hagati mu bihugu n'ibibazo by'indyane hagati y'ibyo bihugu ugasanga eh, mu bisanzwe ni ukubisikanya gusa ni ukubandanya gusa jewe ndibuka nk'i burundi ibyo ubumwe bwa afurika bwari bwiyumvira ingene buzana umu- butora umuti kurungika abasaga ibihumbi bitanu eh, ngo kurungika abantu b'abahinga baza kuturabira ingene ibintu bimeze ariko urabe uyu munsi tugeze twavuga ngo twarateye imbere namba Yego.
rero novuga ko by'ukuri tukiri mu nzira turacirondera ntiturashika aho twavuga tuti turakomeye nko kwa buraya urabona nka buraya aha bagize ibibazo ubugira icyo bugize ibibazo urabona ko bavuga bati ndatwica tuhuba tubahe amahera bagende bakore kugira ngo mu butunzi bwabo ntibutembagare rwose ibibazo byo muri katalonye muri muri esipanye urabona ko ngene bagerageje kubyicarira bakagerageza guherekeza kugira ngo bitore umuti Eh, urabona ejo bundi iki kibazo kirimo kiraba muri mu bwongereza eh, bafashe ingingo yo kuva mu mu bumwe bwa bwa buraya urabona ingene bariko baranegosiya baganira kugira ngo barabe ingene batore umuti urabona ngene ubuterano buvuga buti natwe twovamwo ndabona ubuterano ingene buhana amajambo n'ubufaransa ku vyerekeye impunzi urabona ko mu by'ukuri ni ibibazo bivugwa mu makuru kandi iyo bahuye baravyicara bakavuga bati inda turamyinshi yobera yego Eh, dufise kandi sabato israel eh, irin akwamagaye urihe ikibazo intererano
Eh, ni intererano cyangwa igitekerezo nk'uko mujya mubivuga mu mu kirundi koko nitwa sabato israel Ah, ndi mu karere ka karongi ni mu ntara y'iburengerazuba mu murenge wa mubuga hano mu rwanda yego
Eh, icyo gitekerezo ha- hari ikintu nshimira uwa- uyu wa- wavuyeho wari umuyobozi wa wa afurika yunze ubumwe nyakubahwa perezida wa repubulika y'u- y'u rwanda paul kagame washyizeho ikijyanye n'amavugurura y'uyu muryango ari nayo wari watanze u- u- icyo gitekerezo wari watanze icyo gitekerezo cya- cy'ayo mavugurura ari nayo akomeje kuyobora kugeza n'ubu ariko hari izindi nshi- hari inshingano bari baki- ba- ba- bagombaga kugeraho zijyanye n'amahoro n'umutekano mu bihugu byo ku mu- byo kuri uyu mugabane wa afurika n'iby'ibijyanye n'iby'ubuhahirane n'ubucuruzi kuri uwo mugabane ariko mvuze ku bintu bijyanye n'umutekano njye numvaga baragombaga gushyiraho nk'umutwe w'ingabo uhuje ibihugu byose byo muri afurika noneho bakagi- ba- uwo murya- uwo mu- uwo mutwe w'ingabo akaba ari umutwe ukomeye bakawuha imbaraga byashaka byaba ngombwa bakanasaba imiryango mpuzamahanga cyangwa na biriya bihugu bi- bikize byateye imbere mu bintu bijyanye n'intwaro uwo mutwe w'ingabo ukaba wari ufu- wagombaga kuba ufite intwaro noneho ukagerageza kubungabunga amahoro muri afurika bose bakajya batabarana bakarandura iriya mitwe y'iterabwoba urabona nko muri nigeria uburyo boko haramu yoretse imbaga yamaze abantu za za za eh, ah, hara muri somaliya uburyo za boko haramu na za ashababu zagiye zimara abantu no muri za kongo za fdr na za uganda iyo mitwe yose mu by'ukuri yagiye imara abaturage ihora yica ibuze umutekano muri afurika bagombaga kuba barashyizeho umuryango w'umutwe afurika yose igaterana ibihugu byose bagashyiraho umutwe w'ingabo buri gihugu cyose kigatanga ingabo runaka bakaziha imbaraga bakaziha ibikoresho bikomeye noneho bakarandura iyi mitwe y'iterabwoba yose iri ku mugabane wa afurika ariko n'ibyo batabigezeho bivuga yuko uyu muryango wa afurika yunze ubumwe ufite intege nkeya kubera ko batarabasha gukemura ikibazo kijyanye n'amahoro n'umutekano mu- mu- mu- muri aka- muri muri- muri muri- muri- muri afurika icyo ni iki- ni ikintu kimwe ikindi kintu cya kabiri nashaka kuvuga Eh, muheraheze
yego hano yego nimunyarutse muheraheze ico ciyumviro Eh, ikijyanye ni ni- ni bari bashyizeho ikijyanye n'isoko isoko rihuza eh, rihuza inde- ibijyanye n'ingendo za za- za- ingendo zitwara abantu n'ibintu muri afurika kwambukiranya imipaka eh, bagiye mu ndege biriya bise single african airport Tra- transport market mbo ariko bi- bigaragara yuko nabyo bitateye imbere kubera yuko i- u- u- igihugu runaka i- i- gifite u- indege ntabwo zemerewe kujya mu kindi gihugu uba usanga bi- bi- bikirimo imbogamizi kandi byakagombye kuba buri gihugu cyose cyemerewe kuba cyagira mu kindi kitabanje guca guca mu kindi gihugu nk'ubu urugero ukaba utasho u rwanda rukaba rutemerewe kujya mu gihugu runaka cya mozambique cyangwa ikindi gihugu rutabanje guca muri za tanzania cyangwa ibara ndashaka kugira ngo sabe uyu muryango bashyireho izo ngendo banoze izo ngendo ku buryo buri gihugu cyose ku mugabane wa afurika cyemerewe kujya mu kindi gihugu mu ndege kitabanje kujya guca mu kindi kigahita cyambukiranya live kigakwa ku kibuga icyo ari cyo cyose muri afurika turagushimiye murakoze cyane murakoze Sylvestre Ego Sylvestre nawe nyine aduteye akamo Sylvestre uratumva
nabateye akamo nanjye iki interano nari nagomba kubaza nagomba mbaze kubera mu rwanda no mu buganda no muri kenya barahuje kugira ngo bagendere kuri karangamuntu ku mipaka none mu burundi no muri tanzania ko byagenze gute kubera bataragira icyo cyiyumviro kugira ngo nabo bagendere kuri karangamuntu turinda gukoresha pasipoti
murakoze mu mwishure lionel
egome icyo ibyo bibazo byombi ni ibibazo byiza cyane kandi barabashigikiye ko ejo bundi mu gihugu cy'abanyafurika mu bihugu cy'ubumwe bw'abanyafurika african union mu migambi yabo y'imyaka ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu mu migambi bafise nko muri iyi myaka cumi turimo muri iyi myaka cumi hariho umugambi cyane cyane wo kuzana amahoro n'umutekano muri afurika urabona ibihugu bitari bike nyine byo muri afurika byaratereye ingabo kugira zigerageze kuzana amahoro mu bihugu ngaho muri muri afurika mu bihugu byinshi bifise ingorane ariko icyo rero ni ikintu bashaka kongereza yuko bogerageza bagafasha cyane rwose mu bihugu byose byaba bifite ingorane kubera amahoro niyo azana ubutunzi iyindi nzira rero bagize bariko mu migambi yabo mu ntumbero yo guteza imbere afurika hariho ugutwara neza hanyuma no kuzana demokarasi agateka kazina muntu aho ku bihugu byose byo muri afurika ariko cyane cyane rwose ni ukungene ibihugu byoja hamwe muri afurika biriko birakora bikajya hamwe nka kujya kw'ibihugu bya buraya kuko ibihugu bya buraya urabye ukungene bijya hamwe nk'uko babivuze hageze nk'ikibazo cy'ubutunzi birajya hamwe bigakorera hamwe byiyumvira ukungene inyungu y'ibihugu byabyo ubigereranya ku bindi bihugu byose byo ku isi urumva nk'iyo bariko baraganira n'ibihugu byo muri aziya cyangwa ibihugu byo muri latin america cyangwa amerika bariko barakorana bakorerana bari hamwe niho bagirana ubutunzi bwiza icyo nacyo kizomera neza kubera nk'ubu hariho amasezerano yabaye i kigali mu bintu by'ubutunzi amasezerano yatewe ko umukono azoja mu nzira asaba yuko ibihugu byo muri afurika byotangura kugira urudandazwa hagati yabyo kuko urabye mu myaka myinshi urudandazwa hagati y'ibihugu byo muri afurika si runini cyane ibihugu byinshi bishora bijyana mu bindi bihugu biri na kure hagushora ku bihugu biri ngaho hafi muri afurika ariko ni kubera hatari hariho ubushobozi bateza kugerageza no gutwara ibintu hagati y'ibihugu ubwo bushobozi ntibuhari cyane ubu ariko buri mu migambi bashaka kuzohava bagira
yego reka tubandanye radiyo ijwi rya amerika i washington dc
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku byerekeye umuryango w'ibihugu byo muri afurika uh, ubumwe bwa afurika muri iki gihe uh, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri mbere yaho uh, vyitwa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika oyiwa uh, ku migambi ryari ryishinze nimba ryararishitseko ryarashitse kuri iyo migambi uh, tugaruke ku mirongo ya telefone aho rukunda twakuye rukundo uratwumva
ndabumva cyane irindi zina aho uri ikibazo canke intererano
ya ndi muri leta ya ndi muri leta yo muri Idaho ngaha muri amerika ego ego ikibazo intererano ya mfise ibyumviro cyangwa interera eh, sinze ko nabyitwa intererano mugabo aho aho nshaka icyo nshaka kuvuga ni uko ndabye ibintu byose imiryango y'ubumwe bwa afurika yo biriko irakora eh, mbona ata- ata akarusho kagaragara umuntu yobonesha amaso nk'akarorero nk'ubu numvise ko hari abanyafurika benshi bajabuka baciye mu biyaga kandi bahunga ibihugu bya afurika kubera imibereho mibi ikindi nacyo hakaba hari ikibazo ry'igwirirana ry'abantu muri afurika kandi ubutunzi bw'igihugu bw'ibihugu bwa afurika ugasanga nta ntacyo buri burakora ikindi nacyo ugasanga ihindagurika ry'ibihe rira- rira- riguma eh, riguma ryerekana ko imvura i- igenda igwa nabi kandi ugasanga nta ngamba ibihugu bya afurika bishobora gukora ku buryo hamwe ati mbega imvura itaguye i- abanyagihugu cyangwa abaturage bi- bizogenda gute bazorima gute bazokwimbura gute ugasanga ibintu byose bariko barakora ni ibintu byo kwigira mwari hamwe no kwicara no kwirira amafaranga y'igihugu y'ingendo mugabo wagaruka mu bihugu nka byose bya afurika ugasanga mu butunzi mu by'uburimyi ibintu byose bishobora gutuma igihugu gitera imbere ugasanga nta gihugu na kimwe cyo muri afurika kiriko gikora ivyo bintu rero je mbona ayo mashirahamwe bashiraho naho azohera imyaka mirongo itanu sinzi ko imana imfashije nzoba nkiriho tukazosubira kuvugana uzosanga n'ubundi ibibazo muri afurika biguma birundanye mugabo abategetsi b'ibihugu bya afurika badashobora kwiyumvira ati reka dukore iki kintu kugira ngo natwe umugabane wacu ushobore kugira ico ushobora gukora murakoze murakoze cyane Eh, iki ibi bibazo eh, rukundo ashikirije ni ibibazo bikomeye cyane afurika ifise ivyo- ivyo bibazo byose nkuko nari nabivuze uretse ikibazo cereke umutekano hari ubutunzi hari iterambere hari iryo gurirana ry'abantu yariko aravuga ubukene bukomeye bwiyongera abakiri bato bagize ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana muri afurika batagira akazi baheze n'amashuri ntibaronka akazi bakirirwa ba, barafata inzira barondera kuja mu mahanga bagaherera muri mediterane na sahara yabuze ibintu bitari bike eh, ku buryo budakwiye nk'inyubako muri afurika eh, nk'uko avuze eh, ati imana imuhaye akazoba akiriho mu myaka mirongo itanu uzosanga n'ibintu bikimeze gutyo Eh, ndashaka mubwira icyo mubivuga ko batumire ntangure kuri frederic eh, ivyashikirije rukundo mubibona gute
Eh, bashikirije rukundo ni ivy'ukuri nta nta kinyoma kirimwo Eh, ntawuzi ko batora umwanya bakuru b'ibihugu ngo yicare barabi ibibazo bikuru bikuru kuko ari ibibazo bikuru bikuru byabwirizwa byabwirizwa gutuma atabindi bakora atari ibyo ikibazo ca mbere ndi buvuge ni ikibazo by'ukuri cy'umutekano eh, gituma aba n'ubutunzi nizo mizombo zibiri zituma abarundi benshi canke n'abanyafrika benshi batabakomoka bakagenda kuraba ubuzima bwoshoboka za buraya n'ahandi baca mu mazi biyahura ibyo byose nibaza ko byabwirizwa gutuma iyo nama ihagarara bakavuga bati ndaturabe igituma abantu abantu bacu bava mu gihugu byacu bahunga bakabaza umukuru w'igihugu umwe umwe ati ni kuki ninde afise abantu benshi bahunga hoba hari igituma nyabaki ivyo bibazo rero bakavyitarira ico ni ica mbere ica kabiri ni navuze kare nti twebwe dufise ubutunzi bwinshi muri afurika niko kibaticara ngo bahari ibyo butunzi ibyo by'ubutunzi baraba ingene bwokoreshwa aba bantu aho kuza ba- bahendahenda abakuru b'ibihugu baba- baba- babafata nk'uko umenga barimo barabakinisha eh, bakabaha udufaranga bakabaha amahera bakabakira amazu hanyuma nabo bakaza bakora batwara buke buke ibyo byose bakicara ati ni ubutunzi bw'iwacu ubutunzi bw'iwacu twabugirira akamaro twabukingira gute kugira ngo bufashe abanyagihugu b'iwacu ikibazo cya gatatu ni iki kibazo yavuze ati erega hari ikibazo c'ugwaruka rutatigira akazoza Eh, nk'i burundi abantu bari batunzwe n'isuka amatongo yaheze none ubwo gwaruka ruzobaho gute ibyo ni ibibazo eh, afurika yabwirizwa kwicara iti ahako turaba tu- tu- tu- turaba ibibazo vy'ubu turaba ibibazo vy'ubu turaba ibibazo vya kazoza ejo afurika yacu izo bimeze gute nibihe bibazo nyamukuru twogira politike gute nyayo iza gutorera umuti ivyo bibazo tubona mu maso eh, harimwo rero n'ibi rero biza abantu bagira amapolitike nakubariwe za demokarasi Ah, demokarasi barihaye igitabo eh, barivuga n'ingene y'amatora yotunganywa ariko baravuga ati leta yose igish- igi- igishire ku mukono ariko byacamo n'amashingamateka bigaca no muri leta ariko babitaye ngaho Eh, nta- ntaba- ntaba- ntiba- ntibabinezwa kubera ko bibagora gukurikiza Iki- i- usanga imanyi ikiragi ishinga abakuru b'ibihugu ni eh, kunyaga hanyuma bakigira kunyaga bakigira bamaze kugenda bagaca barabimwenda batava ku butegetsi bashiraho abantu babo kugira babakingire mu mabyo baba barakoze Yego.
ibyo n'ibibazo rero nivuga nti twobwiza kwicarira by'ukuri sinzi aho tuzobivugira mugabo izo nama z'abakuru b'ibihugu umugane wiwe n'imyaka mirongo itanu izohera bari muri ibyo nyene uti- utabona neza ikintu kiriko kiratera imbere Yego. Eh, muri make cyane eh, Lionel mwo bivuga ko iki kuri ivyo vyiyumviro vyashikijwe na rukundo muri make Eh, kuri ibyo byiyumviro byashikike na rukundo ibyo ni ibyiyumviro ah, bikomeye cyane ariko ari ukungene ibihugu byo muri afurika bishobora kugerageza ku byabo bakagerageza kuzana iterambere mu bihugu babishoboye eka n'ishyirahamwe ry'ubumwe rya afurika rirashobora gufasha mu ntumbero yo guhimiriza yuko ah, ama- abagwizatunga amakompanyi yo mu bihugu byo hanze hanze ya afurika ashobo- ashobora kuza ah, kuza kugurura amakompanyi mu bindi bihugu eka n'amakompanyi ari indani muri afurika bashobore kuyorohereza kugira ashobore kugurura um, ayandi maburanshi ah, hagati mu bihugu muri afurika kugira abantu bashobore kuronka akazi iyindi nzira bashobora kugira ni nk'uko ni nk'inzira ubuhindi canke filipine ah, bafashe Eh, nk'ubuhindi nko mu bintu by'amashuri cane cane barashize ibihugu cabo carashize kuva kera bashize amahera cane mu bintu mu nzira y'abantu biga ibintu by'ubuganga abantu biga ibintu by'amatekinoloji bakabibigisha cane Ah, hanyuma ivyo vyatumye nk'amakompanyi agira ibi by'amatekinoloji aza kubera bafise abantu babyize babinonosoye ubu amakompanyi urumva abakozi baca baja ngaho muri ivyo bihugu kuko niho babaronka abantu bavyigiye ibihugu rero vyo muri afurika ukungene bikwiye kugira navyone ni ukushira eh, inyigisho baha ugwaruka bakaraba inyigisho ico gihugu gishobora gushiramwo ah, eh, ingura eh, bagashiramo n'ingurane ba- bagahimiriza urwaruka nko kwiga ivyo vy'amatekinoloji canke bakiga nk'ibintu eh, vy'ubuganga nka kurya nko mu- nk'abafili- nko muri filipino barashize nabo ni amahera menshi mu bintu byantu biga ibintu by'abaforoma hanyuma bahejeje kwiga nk'ivyo by'ubuganga bakabarungika mu bindi bihugu kugenda bagakora bakora muri ah, mu- mu bihugu byinshi ari za dubayi bagakorera muri erope cyangwa no ngaha muri amerika hanyuma ivyo ba- uko bakora ivyo biranafasha n'igihugu cabo Ah, eh, iyo nzira rero niyo nzira n'ibihugu bitanguye kwiyumvira ah, kuziganiriza mu- muri kazoza mu nyigisho z'abanyagihugu inyigisho bariko barabaha murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone eh, dufise Fabrice Eh, Fabrice uratwumva
mwiriwe mwiriwe Yego irindi zina huri n'ikibazo n'intererano nyarutse Eh, murakoze nitwa habimana fabrice Eh, nkaba ndi hano mu rwanda mu ku- mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo umurenge wa shyogwe Eh, icyo nashaka kubaza ntatinze cyane nashaka kubaza cyane cyane nko ku bayobozi bakunda kunyereza imitungo kandi bitwa ngo hari imiryango ikurikirana umurya- ikurikirana inyungu rusange za afurika iyo miryango yako- iyo miryango ya east african community ndetse n'indi miryango yunze ubumwe ya afurika ariko mu by'ukuri ugasanga harimo abayobozi basahura imitungo y'igihugu bayijyana inyuma y'igihugu nyamara ntibabashe gukurikirana ndetse ikindi ashaka kugaragaza nkaba nagira ngo mbaze ese mu by'ukuri iyo ibihugu bitinyuka kimwe kigatoteza ikindi gishotorana nta kibasha gufata ngo bafatane mu mugongo ba- ba- turwanire hamwe babashe gutezanya imbere ahubwo kugira ngo batahirize hamwe umugozi umwe ngo biteze imbere ahubwo basubiranamo bakaryana usanga atari inyungu z'abanyepolitike bo mu b'abanyamahanga bagikomeje gukoroniza afurika ese twumva ko afurika tuzatera imbere gute mu gihe kirimo abanyepolitike bamwe na bamwe bakigenda mu kwa- kw'abanye- kw'abo bazungu bashaka gukoroniza afurika murakoze Murakoze.
Igisubizo cyanjye ni iki murakoze murakoze cyane frederic mumwishure alo frederic Ah, frederic eh, twa- twamutaye ku murongo wa telefone Eh, lionel mwamwishyura
E, i- ikibazo ah, gisubiremo neza sinacumbise neza Ah, ye- yavuze ko nko ku bayobozi b'ibihugu byo muri afurika banyuruza amatungo y'igihugu eh, kandi hariho izo nzego nka ubumwe bwa afurika n'izindi nzego zo mu mu turere nka east african community zijeje gukurikirana ikoreshwa neza ry'amatungo muri ibyo bihugu bigize ayo mashyirahamwe akavuga ko abo eh, bayobozi banyuruza ayo matungo ah, bakayajyana mu mahanga ngo byoba bitumwa nabo bategetsi bo mu mahanga bari kubatuma ibintu nk'ibyo biba kugira ntibiteze imbere inyungu z'abanyafurika
E, icyo ni ikibazo ah, gikomeye cyane ego icyo kibazo ah, c'inyuruzwa ry'amatungo ni ikibazo gikomeye cyane kiri mu bihugu byinshi si muri afurika gusa ariko mu bihugu byinshi kandi amashyirahamwe mpuzamakungu icyo ni ikibazo bama bashimikira ko cyane bagerageza yuko ah, ah, inyuruzwa ry'amatungo eh, ri- rigabanywa cyangwa rihera icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kubera niyo ah, u- u- ibihugu biriko biragerageza kuzana ah, amakompanyi y'ibi- y'ibi- byo hanze kugira aze kuhakorera ico ni ikintu amakompanyi menshi atinya iyo hari eh, igiturire eh, kinini kuko ni muri ico gihe amahera ba- ba- bage- bakoresha acaba menshi hanyuma n'amategeko menshi arahari a- abigwanya nko ngaha muri amerika hariho itegeko rikomeye cyane rigwanya igiturire c'amakompanyi y'ino yoba ashaka nko gutanga ku bindi bihugu iryo tegeko ni, ni, ni itegeko ruhasha ku buryo nk'ikompanyi y'ino iyo hageze ah, nko kudandaza bumvise ko hoba hari ibiturire kenshi baratinya kuja mu bihugu hoba hari izo ngorane ntabaciriyemwo iryo eh, tegeko ryitwa foreign corrupt practices act je crois ndibaza.
yego yego Eh, eh, icyo rero eh, n'ibihugu bya buraya hamwe no- n'ibihugu byo muri aziya ubu biratanga ku- kuzana amategeko nk'ayo Eh, eka no muri afurika hariho n'ibihugu bitanguye kuzana amategeko nk'ayo ariko ah, hari igihe ah, you know, haza haragira ingorane hirya no hino ariko aho ni ikintu naco um, abantu bakwiye kwifatanya nabo ni abantu abanyagihugu aho bari hose ni nko kwifatanya mu bintu twabuze ibintu by'amahoro ariko n'ivyo ah, byo kugerageza umuntu ah, kurwanya igiturire bishobotse yego Eh, alain eh, unyarutse utubwire irindi zina nkuri eh, ikibazo n'intererano unyarutse
Eh, mwa- na- nasanzwe ndamutse aba- abatumirwa mwese Eh, eh, ndongera ndamutsa visi perezida eh, wahoze ari visi perezida akongera akaba n'umukuru w'umuganga gusa wa nyafodebu honorable bamvuga inyumvira ndamwifuriza umwaka mushasha ye nitwa alain rurangangabo Eh, mu bisanzwe icyo kiganiro ukuntu mwagiteruye mu- muvuga iniyo afurikene nta kintu na kimwe ishobora gushikako kubera abantu bayigize donc abajya kuri ibihugu ba- ba- bakorana ba- mu masesiyo yabo extraordinaire ou ordinaire umwe wese aza ah, aza araba inyungu ziwe kuko benshi muri abo baperezida batwaye imyaka cumi mirongo ibiri mirongo itatu kandi igihe baza ku butegetsi baje bamwe ku nguvu abandi bashyizweho n'amatora bi- biteguriye bonyine bipangiye bibye donc nta n'umwe mutagatifu niko no- no- niko navuga nta n'umwe bari mweranda muri bose ni ukuvuga rero umwe aba ahuje ikibazo n'undi uwaje muri kudeta ntashobora ku- kugira icyo avuze ku wundi akoze amafuti yaje muri kudeta uwivye amatora ntashobora kuvuga ko ntiyoza ahabanye na- nawe ibyo avuga ngo abi- a- aze nawe ya- ya- yaje muri iyo nzira sinzi ko umu- umunyamakuru unyumva ndabumva iyo rero eh, iyo uniyo africaine rero ikindi cya kabiri yirabe yonyine ubwayo bije ikoresha yayo Ba- ba- bakoresha amafaranga ya uniyo europeyene je crois uzarabe ni- n'iyo nzu yabo bakoreramwo ya Addis Abeba ishobora kuba atari nabo banayubatse ishobora kuba yarubatswe par yubatswe n'abashinwa
Hmm?
yubatswe n'abashinwa yabubatse n'abashinwa ubwabo bananiwe kwiyubakira ibiro ari abantu amasenkande zeta bananirwa no kwitunganya muri finance mu mu- mu ngingo y'imari bakoresha bananirwa no kwitunganya muri organisation n'iki Donc, ntibocuza kuba- ku- ntimuze kubasaba uwo mugabo avuze ari muri ada- muri amerika niwe avuze ati mu myaka mirongo itanu bizoba ari nk'ibi nyine niyo hazoca n'iyindi myaka ijana bizoba ari nk'ibi nyine kuko n'abantu nta leadership nta leadership bagira nta development mu mutwe ihari kuko umwe wese yewe sinimba sinemera kandi na, na, na, na leta zunze ubumwe ariko twobanza tugashimira iyi manda ya mbere ya ya perezida wo mu rwanda paul kagame wewe yaragerageje urabona nk'ubu yaragize amavugurura arazana ijya cya kigega cyo ku cyo kuza kiragarukana umutekano kugira abakoresha abasirikare b'abanyafurika kandi ba- amafaranga ave mu, mu, mu, mu, muri afurika ama intervention militaire donc hanyuma peacekeeping missions zizabe bareba ati dukoresha Ego, abanyafurika here- n'amafaranga yacu ego heraheza icyiyumviro
Eh, ya- hariho n'aya mavugurura yandi yagize yuko abakozi boba bake boba bake muri donc aba- aba- abakomiseri bakaba bake uburyo bakoresha bagakoresha buke kandi butu- buvuye buvuye muri mu ba- mu misanzu y'abaperezida bo muri Af- yo muri bo- bo muri afurika Ibyo turagushimiye byose nibyo- nibabishika ko rero ayo mavugurura niyamera nk'aya niyagira imbaraga agahagarara neza ivyo du- ivyo- ivyo ba lionel bariko barasaba na perezida bamvugimvira bariko barasaba ivyo bi- ivyo bi- n'ivyo vyose twese ko turavuga bishobora Murakoze.
kuzoba Ego.
bishobora kuzoba bi- bishobora kuzogenda neza Turabashimiye.
ariko nibaguma muri izo nzira neze Ego.
ko eh, nicyo gitekerezo canje Mura- sinzi.
ego murakoze Eh, mu guheraheza hasigaye umwanya muto eh, Lionel kuri ibi Alain yariko ara- avuga mwari mwabivuze gatoyi bije eh, ko bije eh, y'ubumwe bwa Afurika ishobora amahera menshi kuba ari imfashanyo ziva hanze eh, idafise uburyo bukwiye bwayo bwo kwigenga mu bituma ivyo bihugu bitanze amafaranga bigira ko eh, vyinfluensa i- amadecision ingingo eh, ubumwe bwa Afurika bufata umuntu afashe n'ibihugu bigize iryo shirahamwe biri mu mabloke menshi arayo ari ku ruhande rw'ubufaransa n'ubwongereza ivyo mwobivuga ko ikintu mubona ko ari ikibazo gikomeye muri make Ego- ego ni ikibazo gikomeye kubera urumva igihugu c'ubumwe ca afurika gifise imigambi myinshi cane hanyuma umugambi kugira uje mu ngiro ukenera amahera amahera nayo urumva ibihugu biraterera ariko hariho imigambi ah, i- ijejwe ibihugu vyo muri afurika ariko hariho n'imigambi ijejwe isi yose nk'imigambi nk'aba nk'izi ntambara zo- ziri muri ah, afurika Ah, ni ni ni intambara isi yose iguma ihanze amaso eh, eh, hanyuma bagakorana iyo migambi bayi- bayisangiye n'isi eh, bi- bayisangiye na leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu by'abanyaburaya nico gituma nk'umugambi w'abasirikare nko ah, African Union nko kuzana amahoro muri za Somalia hose barafasha Ego, muheraheze.
bagakorana hamwe eh urumva rero mu Umwanya migambi urarangiye.
myinshi hariho imigambi bashobora ku- ku- gukora bakoresheje bije yabo ariko ico bakwihugira bakwihugira nabone Murakoze.
iba ibankiza n'ubutunzi ego murakoze murakoze cyane abatumire bacu yari Frederic bamvuga inyumvira yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubiligi na Lionel Remesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji impuza makungu ari muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika ikiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho kigarukiye tushimiye abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro tubatumiye kubandanya mu kwirikirana ibiganiro vyacu biri imbere
turashimiye umugenzi wacu fidele niyongabo ahejeje